Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. raadiyoo saatalaayitiin aayil sa'aatii marsariitiif fuula feesbuukii keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan arrii kibxataa bitootessa sadii bara kuma lamaaf digdama akka lakkoofsa itiyoophiyaatti immoo guraandhala digdamii afur bara kuma lamaaf kudha lama keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti.
godina ameerikaa kudhanii afur ardha nama eger pirezidaanti tiraamp waltafeetiin pirezidaantii ta'uu danda'u dorgomatu keessaa filataa guyyaa kanaan suupper tuusdee jedhan eenta mo'atu seetan soraalaa keetti mataa oduu keessaa tokko.
imaltoonni biyyoota vaayirasiin koronaa itti argame keessaa gara itiyoophiyaa dhufan kanneen dhibba sagalii ol ta'an irratti addatti akka hordoffiin fayyaa geggeessamaa jiru dubbata mootummaan itiyoophiyaa bulchiinsa naannoo amaaraa keessatti bakkawwan tokko tokkotti miidhaan abboota murtii irratti raawwatamaa jiru kan isa yaaddesse ta'uu manni murtii waliigalaa naannichaa dubbatee jira uummanni oromoof geggeessitoonni tooftaaf gootummaa lolaan waraanichatti hirmaatan aduwaatti akka injifannoon argamu qooda guddaa gumaachan jedhu ayyoonni seenaa vii'oo'eef ibsa kennan qophii waa'ee uummata oromoo keessatti dhiyeessina kana maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma oduuf gara soraatti deebina.
godina ameerikaa kudhanii afur ardha nama paartii demokiraat keessaa pirezidaantii ta'uu fi pirezidaanti tiraampiin wal tafuu danda'u keessa filata guyyaa kanaan suupper tuusdee jedhan namni godina kana moo'e eger pirezidaanti tiraampiin wal tafeetiin dorgomuu danda'a paartii demokiraatillee bakka bu'uu danda'a dorgommii tanaan demokiraatota keessaa nama digdamaa jalqabee amma namum xiqqaa wal tafa walum jala wal buusanii gara afuriitti deebi minisootaa keessaa seenatar eemi kilbaachari bulchaan magaalaa indiyaanaa kadurii piit utijeejii fi warra kana kanfa waltaaf warri hafammoo ebel wayyaa jedheetiin yoo fi mo'ame abbaa dabarsuutiif dabarse filannoo hardhaa tanaan senatar vermont berni saanders supper tuusdee mo'uu danda'a jedhee warra irra gullee hedduu jim maaloonitti ergeetu jubee nutti.
ittaana pirezidaantiin yuunaayitid isteetsi duraanii joo baayiden saawus kaarolaayinaa keessatti injifachuun isaanii kutaalee kudha afur hafan keessatti akka injifatan abdii kenneef.
yoo dimookiraatonni nakaa dhiman doonaald tiraampiin nan injifadha jedhe namana naansi peloosii afaan yaa'ii mana maree taatee turti senetis deebinee dhuunfanna.
baayidan saawus kaarolaayinaa injifachuun dorgommii jiru sanataricha kutaa vermont barni saanders taansuun akka dursan carraa kenneef saanders kutaalee gurguddoo kaalifoorniyaaf teeksaas keessatti filannoo geggeeffamu injifachuuf abdatu.
Nuti sochii dhaloota baay'ee fi sanyii hedduu hirmaachise kan dinagdee fi mootummaa hundaaf hojjetu malee dhibbarraa harka tokko qofaaf kan ta'u humna miti.
Kibxati har'aa bulchaa magaalaa Niiyork duraanii Maayikil Buluumbargiifis guyyaa itti qormaataa guddaadha. Dureessichi Buluumbarg beeksisa televiziyonaaf doolara miliyoonaan lakkaa'amu kabaasan yoo ta'u yeroo jalqabaaf uummata sagalee kennu waliin kallattiin wal arguuf jiru. bulchaan niiyork duraanii kun pirezidaanti tiraamp akkaataa isaan faca'ina vaayirasii koronaa itti qaban illee akkaan qeeqaniiru.
pirezidaantichi siyaasa boodatti dhiisanii uummata of booda hiriirsuuf duula geggeessanitti siyaasa biyyattii addaan qooduutti fufan nuti kana gochuu hin dandeenyu.
kibxata har'aa deemokiraatonni kaadhimamtoota pirezidantummaaf namoota keessaa filatan hedduun qaban. kan kana dura kaadhimamanii fi dorgomaa turan sanatarittiin kutaa minisootaa eemi kilaabuuchar duula filannoo geggeessan kaleessa addaan kutaniiru bulchaan beendi kibbaa kan kutaa indiyaanaa duraanii piit budajajis dorgommii keessaa ba'aniiru.
addunyaan dhukkuba haaraa lafa dhufe vaayirasii koronaa karaa ofirraa dhoorsuun falachuma jirti pirezidaantiin ameerikaa doonaald tiraamp biyyi teenna balaa keessa jirti jetneetiin ammatti labsinuu jedhe akkuma dansaa jirraa waan cufaayyuu kurfoo jirraa jedhe ameerikaan gannuum gannaan biyyattiitti nama kuma 25ti haga kuma 70 ta'u dhukkuba qandhoo akka dhaamochaa fakkaatee nama dhufuun gannuum gannaan wallaanti lakkoofsi koronaa kaamma kun ammoo diqqaa waan taateef tanaaf yaatti qophoomnee jedhe ameerikaatti nama akka oduu gargaraa argannetti nam dhibbi tokkoof ja'a irratti koronaa kan argani gar nama jahatti tanaan lubbuu dhabe dhabii tuutere dhukkuba haaraa laaf dhufu vaayirasii koronaa kanaaf jedheetiin hojjettoota isaa ardhaa jalqabaniitiin manaa akka hojii hojjetan dhaamate dhabii guugil damee awurooppaalleen hojjettoota isaa kum hedduu ta'aniin waajjira guddaa aayerlaand jiraniin guyyaa tokkoof hujii irraa oolaa jedhe wanni inni guyyaa tokkoof hojii irraa oolaa jedheettifitti nama dhukkuba kan fakkaatu milkeet kan irratti arganitti hojjetoota keessa mul'ateef jedha vaayirasiin koronaa kan ganna dabre chaayinaatti argani hagammaatti nama kumsa sadii caalutti lubbuu dhabe kumsa sagaltam caala irratti argani biigar torbaatamaatti dhukkuba kana arginee jedheetiin himachuu jira. gamkaanin ammoo biriitishilleen dhukkuba kana dhukkubi kun akka malee hammaachuufa danda'a jetteetiin yooyyuu dhibi kun hammaate geejjiba dhaabuullee dandeenya jetteetiin biyyisiitti himatti taatullee dubbii cufu keessa qulqulleeffachaa waan deemnuufi irrifatinaallee jedhaniitiin dhaamatan bulchooti akkuma xaaliyaanii xuyyuurisii chaayinaa dhaquu dhoowwatte maaf nulleen geejjiba keenyachitti yaa'uun dhoowwara jedhee kagaafatalleen hedduu raatonni viiyoo'ee sagantaa afaan oromoo caqasuu jirtan. akka ministeerii haajaa alaa Itoophiyaa gidduu Andaargaachoo jedhetti mariin biyyitii isaanii hidha Abbayaa irratti Masriif Suudanii wal mari'achuu jirtu Ameerikaan hujum jaarsummaat hojjetti jetteetiin abdannaa jedha akka ministeerii kun viiyoo'eetti himetti Ameerikaan akka mariin tun ariifattee deemtu feete mariin akkaana tun ammoo uumaa jarjarti malee hubannaan deemu waan taateef ariitiin tun waan nuun taane jechuun dubbate ministeerii haajaa alaa kun. Waraanni mootummaa Somaaleetii fi Juubalaand kalee wal dhabeetiin magaalaa sumaalee bira jirtu tokko bulaa jedhan biratti walirratti tokkosee jedha galmoo daawit oduu nu ergeen
በኬንያ ድንበር ላይ በምትገኘው የሶማሊያ ቡልሃዋ ከተማ ትላንት ከሰዓት በጁባላንድ ኃይሎችና በሶማሊያ ማዕከላዊ መንግስት ወታደሮች
dogoggora teeknishaanii irraa uumameen dogoggora teeknikaatii itti deebina oduu taantutti dabarra. naannoo amaaraa yuunivarsiitii waldiyaatti akka barattootaa fi bulchootii jedhanitti amma lafti nagumaa barattootillee nagumaan barachuutti jedhan yuunivarsiitii kanatti ji hedduun duratti barattootii hedduun miidhamanii kaan lubbuu dhabaniitiin barattootii sodaataniitiin qayoofeetti deebi'an akka masfiin arraagee oduu achiin wergeen jedhetti barattooti amma lafti nagaa waan taateef sodaa dhiisaniitiin qaeeggalanii waan jiraniif nagumaan barachuu danda'anii jedha oduu reefuu jenne dabarra hagasitti.
dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromootti dhaggeeffatoota keenya imaltoonni biyyoota vaayirasiin koronaa itti argame keessaa gara itiyoophiyaa dhufan kanneen dhibba sagali ol ta'an irratti addatti akka hordoffii fayyaa geggeessaa jiru inistitiyuutiin fayyaa hawaasaa itiyoophiyaa beeksisee jira inistitiyuutichi ibsa arra kenneen akka beeksisetti ittisa koronaa vaayirasiitiif ciminaan akka hojjetaa jirudha kan inni dubbate muktaar jamaaltu muktaar jamaaltu ibsa kan hordofuudhaan gabaase.
Inistiitiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa ibsa har'aa waajjira isaatiitti sabaa himaaleedhaaf kenneen akka beeksisetti dhibee vaayirasii koronaa COVID-19 jedhameetiniin moggaafame ittisuudhaaf hojiilee bal'aatu hojjetamaatiin jira jedhe daayireektarii olaanaan inistiitichaa Dr. Eebbaa Abaata namoonni hedduun biyyoota dhibeen kun keessatti mul'achuu gabaafame keessaa dhufan akkaataa itti hordofamuu danda'amuun diriirfameetiniin hojiin hojjetamaatiniin jira jedhan namoonni hundinuu guca guutaniitiniin kan hordoffiin irratti taasifamu yoo ta'u hordoffiin fayyaa guyyoota kudha afuriif taasifamullee itti fufuu kaasan hanga ammaatitti namoonni dhibba torbaa fi shantamii ja'a ta'an hordoffii guyyoota kudha afuriif irratti taasifamu xumurataniitiniin kan bahan yoo ta'u ammatti inistiitiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa namoota dhibba sagalii fi soddomii lama haala fayyaa isaanii ganamaa galgala hordofaatiin akka jiru beeksisan Dr. Eebbaan akka kaasanitti eeruleen namoota mallattoon dhibee koronaa vaayirasiin wal fakkaatu irratti mul'ate torbaa akka haaraatitti dhufaniitiniin giddugalli deebii kennuu balaalee fayyaa hawaasaa inistiitichaa qorannaa irratti taasisuu dubbatan Dr. Eebbaan haaluma kanaan namoota torban keessaa sadeen isaanii irratti mallattoon dhibee koronaatiin wal fakkaatu irratti argame garuu qorannaa laaboraatoorii taasifameen vaayirasii kanarraa walaba ta'uun isaanii mirkanaa'ee jira jedhan.
የዓለም ተለዋዋጭ ሂደትን ታሳቢ በማድረግ በፊት ቻይና ላይ ፎከስ አድርጎ የነበረው haala jijjiirama addunyaa xiyyeeffannaa keessa galchuudhaan sakatta'iinsa kanaan dura dhimma chaayinaa kallattii irratti qofa xiyyeeffanneetiin hin turre amma haala isaa bal'isuudhaan qorannaadhaa fi turtii guyyoota kudha afurii taasifnullee biyyoota afur itti daballeetiin jirra haaluma kanaan imalaan kamiyyuu kan kooriyaa kibbaa jaappaan xaaliyaanii fi iiraan irraa dhufu adeemsota barbaachisaa ta'an erga guuttatanii booda kan isaan gara itiyoophiyaatitti galan erga galaniillee haalli fayyaa isaanii guyyoota kudha afuriif akkuma kanaan dura imaltoota chaayinaati taasisaa turretti walduuka hordoffiin taasifamaa fi adeemsi kun kan inni eegale guyyoota shanii asi haaluma kanaan waliigalatti chaayinaa yoo itti daballee adeemsa hordoffii kana keessatti biyyoota shantuu hordofamaatiin jira jechuudha jedhan dooktar eebbaan. dooktar eebbaan akka kaasanitti hanga ammaa eeruleen shakkiidhaan namoota sagaltama irratti qorannaan taasifamuu isaanii. eeruleen hundi isaaniitiyyuu erga qoratamanii booda namoota digdamii afur irratti mallattoon dhibee kanaan wal fakkaatu gabaafame garuu erga laaboraatooriin sakatta'ame booda hundi isaaniitu dhibee kooronaarraa walaba ta'uu isaanii akka mirkaneeffame dubbatan vaayirasii dhibee kooronaa kana ittisuudhaaf hordoffii cimaa kan taasisu koreen addaa ministeerotarraa walitti qindaa'ee eegalamuu isaa yaadachiisan dooktar eebbaan adeemsa kana keessatti. Leenjileen hubannaa kennuu namoota keellaadhaa fi bakka eegdolee daddarbaa irratti eegan buufata xiyyaaraa idila addunyaatii fi akkasumatti immoo sadarkaa dhaabbata fayyaa idila addunyaatiin naannoleedhaa fi dhaabbilee federaalaa dhimmi ilaallatu hundaafiyyuu leenjiin kennamaatiin jiraachuu dubbatan dooktar eebbaan.
እንግዲህ በሽታው ኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን አልገባም። ነገር ግን አልገባም ማለት ነገሮች ይለዋወጣሉ። አሁን ስልሳ ሰባት ሀገራት Ammatti dhibeen kun Itoophiyaa keessa hin seenne garuu. amma hin seenne jechuun haalli hin jijjiiraman jechuu miti haala amma irra jirruun biyyoonni ja'aatamii torba guutuu addunyaatitti dhibee kanaan qabamaniitiin hin jiru gama afrikaatitti illee yoo dhufne biyyoota sadi keessatti namoonni ja'allee afrikaa keessaa dhibee kanaan qabamanii jiru kana jechuun itiyoophiyaa keessa tasumallee dhibeen kun seenuu hin danda'u jechuu miti falli isaa yoo kan seenu taate hawaasni maal gochuu qabaadha hawaasni waan kana durseetiin beekee of eeggannoo taasisuu qaba kanaafuu. haala sadarkaa addunyaatiin deemamaa jiruun rakkoo hammaataa ta'ee dhibee kana babal'isaa jiru keessaa tokko sodaadhaa fi shororkaa daangaa darbe kana hambisuudhaaf ammoo falli isaa ijoon sodaadhaa fi shororkaa barbaachisaa hin taane keessaa ba'uudhaan of eeggannoodhaa fi maal gochuu akka qabamu durfamee irratti yaadamuun barbaachisaadha jedhan. Dr. Eebbaa Baata. Ministiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa biiroo fayyaa magaalaa Finfinnee waliin illee qindaahuudhaan ogeessota fayyaa magaalattii keessa jiran dhibba shanii fi shantama ta'an massaa shaniin leenjilee garaagaraallee kennaa fi akka jiru beeksaniitiin hin jiru. Haaluma kanaan hawaasni qulqullummaa isaa eeggachuudhaan harka isaa erga qulqulleeffatee booda akka socho'u harka qulqullina hin qabneen afaan funyaanii fi ija tuttuquurraa akka of qusatu namoota biyyoonni koronaa vaayirasii irratti mul'ate keessaa dhufan wajjiin yoo xiqqaate yeroo muraasaaf walitti dhufeenya garaagaraa irraa akka of qoqqobuu fi namoota shakkii akkasii irraa qabu osoo ittiin siqin meetira tokko hanga meetira lamaatitti irraa fagaachuudhaan dhibee kana ofirraa ittisuun akka danda'amullee dooktar eebbaa abaate daayireektarri ol'aanaan inistiitii fayyaa hawaasaa itiyoophiyaa dubbatanii jiru gabaasa sagalee ameerikaaf muktaar jamaal finfinneerra.
Gabaasaa taanutti ceenaa bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf nageenyi abboota murtii tikfamuu akka qabu manni murtii waliigalaa naannichaa gaafatee jira. Naannicha keessatti bakkawwan tokko tokkotti miidhaan abboota murtii irratti raawwatamaa jiru kan isa yaaddesse ta'ullee dubbata manni murtii kun. Gabaasaa Asteer Misgaanaaw Tujubeetu dhiyeessa.
naannoo amaaraa bakka tokko tokkotti haqinuu duraa jal'ate qaamota jedhaniin abboota murtii irratti haleellaan raawwatamaa jiraachuu manni murtii muummichi naannoo sanaa beeksisee jira manni murtichaa gocha akkasii walabummaa murtii irra dhiibbaa kaa'aa adeemsa murtii haqaas lafarra harkisaa jechuun balaaleffate torban kana goojjamdhiyaa magaalaa durbeetee keessatti abboota murtii sadii irratti reebichi raawwate sirna dhabeeyyii kanneen haqinu jaraa jal'ate jedhaniin ta'u daayirektarri sabquunnamtii mana murtichaa obbo Taazabaachoo Xaasa dubbataniiru.
የካቲት 18 2012 ዓ ም ደቡብ አቸፈር ወረዳ ዱርቤቴ ከተማ Duraan dhala kudha saddeet bara kuma lamaaf kudha lama aanaa duba Chefer magaalaa Durbeetee keessatti guyyaa keessaa naannoo sa'a kudha lama nuusa hanquu abbootii seeraa keenya jechuun obbo Efreem Kidaane obbo Chaalachoo Taaffareef obbo Warqinaa Chakkol irratti yeroodhaaf namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne haleellaa irratti raawwachuun miliqaniiru. Sirna dhabeeyyiin akkasii anaaf murteessitu malee jechuudhaan humnaan gargaaramuudhaan bakka isaan jiran hordofanii duukaa deemuudhaan tarkaanfii fudhachuun waan irra deddeebi'ee raawwataa jiru waan ta'eef kunis waan nu yaaddesseef ibsa baafne ilaalchis akkatti kennamu gochuu barbaanna. kanneen yakka kana raawwatan qabuuf gareen qorannaa tokko hundaa'ee hojii guddaa hojjetaa jira gareen qorannaa kun hojii attamattamee hojjete isa jedhu ittaannee kan ilaallu ta'ee yeroodhaaf gareen kun dhaabatee hojii hojjetaa jiraachuu uummati akka hubatu barbaannaa jedhan abboota murtii haleellaan kun irratti raawwate keessaa obbo efreem kidaane gama isaaniin namoota haleellaa kana raawwatan hin beeknu akeeki isaanis maal akka ta'e hin beekamuu jedhan. sadan keenya waluma faana turre haleellaan sun kan nurratti raawwatame dullaadhaani qoosee keenyarra karaa booddee nu rukutan akeeki isaanii maal akka ta'es hin beeknu akkuma yeroo kaaniitti gaafatama keenya baanee naannoo sana waldaan kiristaanaa waan tureef achi geenye taa'utuu jirru kun nurratti raawwatamee jedhan itti gaafatamaan sabquunnamtii uummataa mana murtichaa obbo Taazzabaachoon gama isaaniin haleellaan wal fakkaatu naannolee adda addaatti abboota murtii irratti kan raawwatamuuf lakkoobsi isaas yeroodha yerootti dabalaa waan dhufeef mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf abboota murtiitiif nageenya isaanii eeguu qabaa jechuudhaan yaadachiisaniiru.
እንዲህ አይነት በዳኞቻችን ላይ ጥቃት ሲፈጸም ዛሬ የመጀመሪያው አይደለም። በተደጋጋሚ abboota murtii keenya irratti haleellaan akkasii ennaa raawwatamu kun isa jalqabaa miti irra deddeebi'uudhaan naannolee adda addaatti haleellaan ni raawwatama. haleellaan kunis abboota murtii keenya hamma abdii kutachiisutti geessiseera abboonni murtii manneen murtii keenya keessa jiran martinuu dogoggora qabu jechuu hin dandeenyu haa ta'u malee sirna ofiisaa danda'e qaba tokkoffaa miidhamneerra murtichi sirrii miti kan jedhan yoo jiraatan oliyyannoo gaafatanii si'a lama sadii irra deddeebi'anii sirreessuuf carraa qabu lammata immoo yoo rakkoon naamusa dhabuu abbootii murtii keenya irratti mul'ate tarkaanfiitu fudhatama kanneen akkasii jiru. tarkaanfiinis fudhatamee beeka kan ari'aman jiru seeraan gaafatamanii mana hidhaa kanneen seenan jiru kanneen adabamanii akka irraa baratan taasifamanis jiru adeemsi mana murtii ifaa waan ta'eef humnaan gargaaramuun sirrii miti adeemsa murtii haqaa dhiibuu ta'a jedhan dhimma kana laalchisuudhaan kanneen magaalaa baahirdaar keessaa yaada kennan akka jedhanitti mootummaan haleellaa akkasiin ittisu ta'ee olaantummaa seeraa kabachiisu baannaan filannoo biyyoolessaa dhufaa jiru irratti rakkoo guddaa uumuu malaa jedhan. abboota murtii haleellaan irratti raawwatame keessaa lama wal'aansa fayyaa argatanii mana ofiitti kan deebi'an yoo ta'u tokko garuu miidhaan irra ga'e cimaa waan ta'eef hospitaala keessatti wal'aansa fayyaa argataa kan jiran ta'uu itti gaafatamaan sabquunnamtii uummataa mana murtichaa ibsaniiru.
Akkuma duraan oduu keessatti dubbanne waraanni mootummaa Somaaliyaa fi Jubaalaand kaleessa wal dhabanii magaalaa Somaalee kan Bulhaa jedhamu keessatti walitti dhukaasan galmoo daawwitu Naayiroobii irraa gabaase kuno.
walitti dhukaasi kaleessa magaala somaaliyaa bulhaa jedhamtu kadaangaa keeniyaa biratti argamtu keessatti humnoota jubaalaandii fi raayyaa ittisa biyya mootummaa jiddu galeessa soomaaliyaa jidduutti uumamuu hangawoonni mootummaa keeniyaa dubbatan miseensi mana maree kutaa bulchiinsa mandeeraa mahamad maallim lolli kun kan dhalate yoo miseensonni raayyaa soomaaliyaa abdirashiid hasan abdiinuur iliyaas yookaan immoo abdirashiid janaan ministeera soomaaliyaa duraanii yakka ajjechaan himatamanii to'annaa jala turanii maneedhaa keessaa miliqanii naannicha keessa jiru jedhaman to'annaa jala oolchuuf socho'an loltoota isaan deeggaran humnoota jubaalaandiin walitti dhukaasanii jedhan. mootummaan loltoota ollaa hidhannoo qaban gara dhibba tokko ta'an adda baasee bakka isaaniif malu qubsisee jira amma yeroo kana walakkeessa magaala mandeeraa keessaa jiraattoonni baqatanii jiru namni hedduunis qe'ee gadhiisee jira jechuun dubbatu hangawii kun mister maalliin miidhaan lola kanaan dhaqqabe beekamuu baatus garuu nageenyi naannoo waan boora'ee fi amma manneetiin daldalaa fi waajjiraaleen mootummaa cufaa ta'uu himani lola kaleessaatiin kan mootummaa soomaaliyaan barbaadamaa turan abdirashiid jaanaan bakka sanaa jiraatanii yookaan dhiisanii haga yoonaa wanti beekamu hin jiru mister rashiid ministeerri nageenyaa duraanii yakka ajjechaa fi sarbiinsa mirga namoomaa yoo bara hojjeerra turan dalaganiif mootummaa soomaaliyaan barbaadamaa turanii hagayya bara 2019 to'annoo jala oolfamanii kan turan yoo ta'an dhuma amajjii kana mana hidhaa soomaaliyaa muqaadishoo jiru keessaa miliqanii amma bakki jiran hin beekamu soomaaliyaan yoo hedduu biyya ollaa ishee keenyaan namticha kana dhoksaati jirti jechuun kan himataa jirtu yoo taatu jaarmayaan mirga dhala namaatiif falmu amnestii intarnaashinaalis mister janaan dhuma amajjii keessa gara keeniyaa seenuu odeeffannoo qabaachuu himee mootummaan keeniyaa nama akka ajjechaan barbaadamaa jiru kana soomaaliyaaf akka dabarsu gaafatee jira. keeniyaan garuu namicha kana bakka inni jiru quba hin qabu jechaan haaltee jirti gabaaf sagalee ameerikaaf galma daawit naayiroobi.
kadhagaa jirtan as waashingtan diisii irraa akka dabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromootii gara qophii itti ceena. waa'ee uummata oromoo kana beektu laata. injifannoon aduwaa injifannoo uummata gurraachaaf uummatoota cunqurfamoo ka mirkaneessee jedhu hayyoonni seenaaf aadaa raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsa kennan. Uummanni Oromoof geggeessitoonni tooftaaf gootummaan lolan waraanichatti kanneen hirmaatan Adiwaatti akka injifannoon waraana Xaaliyaanii meeshaalee waraanaa ammayyaa hidhatirratti argamu qooda guddaa gumaachan jechuudhaan dubbatu hayyoonni kun. Naakoor Malkaatuu dubbisee Amborraa gabaase kunooti.
Injifannoon dirree lolaa Adwaa injifannoo uummata Oromoo fi uummattoota Itoophiyaa qofa osoo hin taane injifannoo uummata gurraachaa Afrikaati jedhu barsiisaa fi qorataa aadaa fi seenaa Yuunivarsiitii Arsii Mustafaa Dashuu. Injifannoon Adwaa injifannoo uummata cunqurfamaadha jechuunis kan isaan dubbatan.
Adwaan iddoo injifannoo uummata gurraachaa warroota kolonifattoota yookiin weerartoota Ewuroppaa biyya keenya weeraruu dhufan gosaan biyyaan naannoodhaan amantaa osoo waliin eegin uummanni Itoophiyaa yeroo tokkotti warroota kolonifattoota xaaliyaanii kan ofirraa itti deebisanii jechuudha. Kanaafuu adawaa jechuun maalidha? Injifannoo uummata gurraachaa addunyaa kanaati jechuudha. Maal jechuudha? Meeshaalee humna olaanoo qabaniin Awurooppaanonni biyyoota Afrikaa kan akka Kibxaatti adda qoodachuuf yeroo murteessanii dhufanitti uummanni Afrikaa nummoodhatu sammuu jedhu qabatanii yeroo dhufanitti uummanni gurraacha Itoophiyaa iddoo adda addaa irraa wal waamuudhaan biyya isaa kabachiisee jira jechuudha. Kan biraa immoo Adwaan injifannoo uummata cunqurfamaati. Injifannoo kanarratti sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiru hundinuu yeroo tokkotti bahee kan itti ofirraa qolate waan ta'eef uummanni cunqurfamaan kun sirni yeroo sanii ajaja waraana isaa fudhateeti yeroo tokko gama Adwaatti kan deemu waan ta'eef achirattillee waan injifateef uummanni cunqurfamaan kun uummata adii kan ofirraa fonqolchee jira jechuudha bifa tokkootiin maali kun biyya tokko walitti akka qaban kan himudha jechuudha.
Adwaan uummattoota biyyattii hundumaa kan walfaan hirmaachise ta'us gaggeessitootni waraanaa Oromoo hedduu kan irratti hirmaatanii jedhu qorataa fi barreessaa seenaa fi aadaa obbo Chirnat Waaqoyyaa.
Irra jireessi adwaa duulee uummata Oromooti jechuu hin dandeenye daangaatti hanga daangaatti abbaa cibraa yookaan raasan jedhaman jiru yookaan kifilxoorii ajajanii kudha tokko keessaa salgan isaanii Oromoodha. Kanaaf gahee guddaa achi keessatti taphataniiru jechuudha. amma fakkeenyaaf Baalchaa Saafoo fa'aa, Aarta Gorgis Dinagdee fa'aa, Gidijjaazmaach Kiristoon Asibuu Taayyee fa'aa ani Wallagga kanaati handuushise isadha. Gabayyoo Gurmuu fa'aa yookaan Balaayii Zallaqee fa'aa. Kaafarra immoo jiru raayyaa keessaas immoo jiru. Illee bifa sadi kan isaan qabanii warri qawwee qabatee duule Kikilanyaa jedhamu, warri uleetiin duule immoo Bindaballi jedhamu, warri galaa baatee duule immoo jira bishaan fa'aan akka ganaa kana. Isaan kun immoo qixxaa ballee jedhamu. Maaraqni isaanii yookaan duwwaawamni isaanii maaliifi abbaan qawwee du'e abbeenni qawwee hin qabne abbaan dullaa immoo itti darbeetii waraana ture. Waliin ta'anii ittiin isaanii galmaan geessisanii diina sana isaan isaa mo'uu danda'anii keessumaa dubartii keessaa han maqalee irratti dursee adwaa dursee han xaadiyaaniitiin mo'ee mo'isa adwaa fi hanga'ee guddaa taphatee xaayituu butuliidha. kan ture xaayituu bulchuu walee jechuudha. Isaan obboleettii bulchaa walee fayti.
Waraana kanaaf akka tokkummaadhaan ba'an wanti isaan kakaase maali?
Egaa tokkummaanuma kana qofa otoo hin taane namni hundumtuu gaafa laktiitiin waraana sana akka injifachuu fi gaafa kaasanii namni qe'ee qabdu, namni lafa qabdu, namni sanyii qabdu, namni iddoo qabdu, iddoo keetti taa'uuf biyya bushituu bushuuf biyya jiraattu jiraachuu hundi kee inni qabdu qawwee qabdu qawwee inni qabdu immoo meeshaa qabdu hundumaati iddoo kanatti argamtee waraana kana waan gochuu baannaan rakkinadha jedhee an jedhu labsiin sun labsiin lafasaarraa laaluu hin dandeenya. Kanaaf namni hundumtuu lafasaa qe'eesaa biyyasaa iddoosaa weeraramuurraa oolchachuu fi duulee namni garaa tokkoon madaa tokko maleedha jechuudha. Namni akka akka isaattidha kan duule jechuudha. Namni amma fakkeenyaaf galataa guddaa namni jedhamu jaarsi namni beekamaa waggaa dhibba tokkoof qoodaan nama jiraatedha.
Nama kana qaamaan argitanii dubbistanii jirtu?
Ee ani qaamaan dubbisee nan gaafadhe akkamitti ani barreesse tureera. Nama waggaa kudha saddeetii turani gaafa namooti aduwaatii galan jechuudha. Bara isaa immoo akkamitti yaadatu sitti fakkaate barri isaa bara dingatee ture. Bara beelaati. Biyyi beelaa ture. garuu isaa dhimma biyyaati, dhimma lafaati, dhimma lafeeti. Kanaaf achitti duulanii dhufuu isaanii natti hime. Namooti immoo gaafa dhufan hin argeenye jummaan eenyufaa jedhamu isaan jedhee isaa gaafadheennaan amma fakkeenyaaf tulluun tokko jira amma jalluu jedhama. Jalluu makooti namichi naan jedhe. Inni tokko lammuu maccaati naan jedhe. Lammuu maccaan jedhamu iddoon jira jechookolsaa jedhama dichiin.
Waraana dirree Adwaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara kudha saddeet saddeettamii saddeet adeemsifame irratti injifannoo geggeessummaa fi tooftaan loltummaa geggeessitoota waraanaa Oromoo kan itti mul'ate jechuunis kan isaan dubbatan barsiisaa fi qorataa aadaaf seenaa yuunivarsiitii Arsii Mustafaa Dashuu.
Gaggeessummaa loltummaadhaan waraantu loltuudhaan fakkeenyaaf fardoonni Oromoo xaaliyaanonni yeroo san fardoota Oromoo Oromoon akkatti darmaamee waraanu waan beekaniif waan arganiif loltoonni xaaliyaan yeroo fardoo Oromoo argitu ni beeksine dhiyeessi jechuudha. Kanaafuu ibsattuu loltoonni lafoo fi loltoonni fardaa Oromoo xaaliyaanii irra caalaadhaan kan barbadeessan isaaniidha jechuudha. Karaa biraatiin ammoo tooftaa lolaa gorsa kennuudhaan kanaan dura uummanni Oromoo sirnaan darbe keessatti yookiin sirna keessa jiru sanitti baay'ee miidhamaa waan tureef lolaa waan tureef ofirraa sirna bulchiinsa milikaa waan ofirraa qullataa tureef akkaataa lola itti loluu fi gootummaa Oromoo kanas mootummaan milik waan beekuuf tooftaadhaan itti fayyadamaa ture jechuudha. Loltoota yeroo san beekaman keessaa kanneen seenanii lolanii kennaaf ambaalaa irratti turaarii gabayoo gurmuu loltoota kuma kudha sadii kuma kudha afurii hoogganuudhaan xaaliyaanii cabsuudhaan baasee jira. Kan biraa immoo xaayituu buxul loltuu gorsituu fi tooftaa lolaa kan kennaa turte fakkeenyaaf bishaan irraa dhaabuudhaan maqalitti irratti tooftaa cimaa kan gaggeessaa turte ishiidha jechuudha. Kan biraa immoo Nugus Mikaa'el Aliiti yookiin Muhammad Aliiti innis gaggeessummaa olaanaadhaan loltoota Oromoo Holloo fi kanneen biroollee qabatee waraana kan turedha jechuudha. Daajaazmaach Baalchaa Saafooti isaan kun gaggeessummaaf hooggansa lola fardaatiin gulufiidhaan waraana gaggeessuudhaan namoota xaaliyaanii barbaachisaa turan yeroo sanitti bebbeekamu keessaa maqaalee hedduu qaba. Fakkeenyaaf gabayoo fudhattee jarri maal jedhaniini gootummaa yoo isaanii ibsanii gabayoo Dumootii Tatakkaa Baalchaa, Madf Aggalbaa Baac, Bichaa Labichaa jedhaniis Daajazmaach Baalchaan yeroo lola Adawaa fi yeroo warroonni xaaliyaanii lola lammaffaa irratti dhufan sasagal soddomii jatti yeroo sana illee nama hirmaatee jechuudha. Nama yeroo lama xaaliyaanii ofirraa deebisuudhaan lola cimaa irratti hirmaataa turan gosoota Oromoo akkanatu jira jechuudha. Guyyaa Adawaa kana yoo yaadannu mootichaa fi mootitti qofa fakkaatee ooluu osoo hin ta'in warroota gaggeessummaa waraanaa kana gaggeessaa turan jagnummaa isaanii akkaataa isaa itti lola gaggeessaa turan yaadachuu qabnaa jechuudha. Kanaafuu Adawaan sabni tokko itti ayyaansifatudha. osoo hin ta'in kan keessatti uummanni Oromoo itti cabee itti cichee biyya kana ittiin ijaare kana ayyaansifatee yaadachuu qaba kan jedhu yaadan qabu.
Injifannoon Adawaa dhaloota har'aafoo maal keekaa jechuun hayyuulee kanneen gaafannee jirra.
haaraan maalidha namni yeroo dhufa eenyummaa isaa fi lafee isaaf lafa isaa kan waraanu ta'uu isaati. Kanaaf eenyummaa isaaf lafee isaaf lafa isaaf ammallee taanaan abbaan fayyuutti dhufnaan ofirraa ta'uu isaati uummatichi ani agarsiisu. Dhaloonni boruus immoo kana biyya kana tokkummaa ishee eeganii jiraachisuu barbaadu jechuudha eenyummaa uummataa fudhachuun dirqamadha jechuudha. Tokkummaa uummataa eeguun barbaachisaadha. Tokkummaan uummataa immoo inni eegamu eenyummaan isaa iddoo isaa irratti bakka isaa irratti lafa isaa irratti yoo eegama ta'e dhimmi kamiyyuu karaa gayyuu dhufee mo'uu hin danda'u.
Injifannoo Adawaa irratti tokkummaadhaan sabaan amantaadhaan osoo waliin qoodin garaagarummaan keessaa osoo illee jiru tokko ta'uudhaan diina biyya isaanii weeraruun dhufe gurmuu tokkoon deemanii ofirraa faccisanii jechuudha. Kanaafuu rakkoolee nu keessa jiru akkuma jirutti furataa deemuudhaan rakkoolee biyya ambaa irraa nutti gama kennatti ajjaamaman karaa adda addaatiin jechuudha. Ofirraa qolachuudhaaf yeroo hundayyuu qophii ta'uu fi rakkoolee keessaa rakkoo alaatiif bakka kennuu akka hin dandeenye fi yeroo hundayyuu miira mo'achuu, wal dhageeffachuu, biyya kana ittiin eeguu guddisuu ammas nu qabdi. Akkuma kaleessa biyya kana nutu gaggeessummaan illee haa ta'u karaa adda addaatiin dursa kenna bahuu qabna. Gaarriwwan adawaa os afaaniin kan dubbatan ta'e fardoolee Oromoo gootota Oromoo achitti dhuman takka takkaan maqaa dha'uu dandeessii jechuudha. Dhiiga caccabsanii maqaa ragaa bu'uu dandeessii jechuudha. Kanaaf daangaa daangaatti biyyi tun siin ijaaramte fachuu qabna rakkoo keessaa immoo waliin furachuu qabna kan jedhu qabu.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Nakoor Malkaa Amburraa.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya gara xumuruutti dhiyaachaa jirra. Wallee leencoo gammachuu kanaanin gama kiyyaan nagaattaadha. Egaa walleen sun xumuramee booda sagantaa afaan amaaraatu itti fufa. Sagantaa keenya boodaatti walitti deebina. Nagaadha.
Santaatu silmi garaa jalaayi. Cirrachi lammaa biyyoo yaartuu koomaa galaana daaktaree si'achi lammaati waan ofii koomaa garaana raaftaree yaada dursee naakii yaartuu koomaa. finceen arba gaadite siyaada siyyuu nabsu waan ofii koo yashee macha gaarite. Harreen ikkoo tukkaadhu.